ఇది నిజ్మి జామేరిక్ ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe nanje fide niyo ngabo The US government continues to have grave concerns about the precarious situation in Burundi and the conditions for democracy, and our uh, request from the beginning for all Burundians to have access to free and fair elections.
uyu ni intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini thomas periero ari mu rugendo mu burundi avuga ku mpungenge amerika ibandanya kugira ku vyerekeye burundi iyo nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse neza aloyisi utubwire amakuru avugwa muri iki gihe
baramutse fideli perezida obama yarangije urugendo rwiwe muri afurika kuri wa kabiri ariko imbere yaho yaravuga- yaramvu- yaravuniye akagohe abanyafurika ko naho afurika iriko iratera imbere hakiri agahaze mu bya demokarasi imbere yo gutahuka yabwiye abategetsi ba afurika ati mpagaze imbere yanyu nk'umunyamerika ariko kandi mpagaze imbere yanyu nk'umwana yabyawe n'umunyafurika perezida obama yakeje afurika ko ikiza cya sida cyagabanutse ati ibyo byarakuye abanyafurika batari bake mu bukene ati kandi leta zunze ubumwe za amerika yarabigizemwo uruhara mu bijyanye n'imigambi leta zunze ubumwe za amerika igiye gufashisha afurika perezida obama amenyesha ko agiye gufasha afurika mu bijyanye no guteza imbere urudandazwa kongereza umuyaga nkuba no gushigikira abafise imigambi yo gushinga amashyirahamwe ati imigenderanire mu by'ubutunzi ntishimikiye gusa kubaka inyubakwa nk'amabarabara cyangwa gucukura ubutare gusa ati imigenderanire nyayo mu by'ubutunzi ni ukugira amasezerano akomeye ateza imbere afurika atanga ubuzi kandi atuma abanyafurika ubwabo babona ko hari icyo bashoboye kwikorera sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yamenyesheje kuri uwa kabiri ko mu gihe abashingamateka ba leta zunze ubumwe za amerika batokwemeza y'amasezerano yasinywa hagati ya iran n'ibihugu rutura bizotuma iran ikibandanya kwigira ibyo cishakiye john kerry yabwiye abashingamateka ko ayo masezerano ari inyungu ku isi yose no kuri leta zunze ubumwe za amerika no kubo bafatanije kurwanya umwasi ndetse no ku nshuti zose za leta zunze ubumwe za amerika inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika yahawe iminsi mirongo itandatu yo kwihweza ayo masezerano imbere yo kuyemeza canke kuyahakana john kerry yasabye abo mu mugambwe w'abarepublicain biziziye inama nshingamateka ko hak- bakwiye kuyemeza ati n'akaryo keza turonse ko kugenzura ibikorwa vya Iran bijanye no gukora ibigwanisho ruhonyanganda ati mu gihe mutoyemeza nta bagenduzi bazorungikwa muri Iran ndetse n'ibihano bizokugwaho nk'uko vyemewe ati kandi kazoba aragahombo kanini cane abashikiriza manza ba leta zunze ubumwe za amerika bagiriye umunywanyi bagirije umunywanyi wa leta eh, umunywanyi wa leta ya islamike ko yagombye kuzika ku, mu kuzimu ikibombe ku nkengera z'ikiyaga muri leta ya florida ku gace eh, akoresheje telekomande mu kuyituritsa De- departema y'ubucamanza ya leta zunze ubumwe za amerika yamenyesheje ko uwo muntu azwi ku izina rya harlem suarez yagi- yagirijwe ico caha kuri wa kabiri ko yagombye gukoresha ibigwani- ikigwanisho cica abantu benshi yagirizwa kandi ko yashize inyandiko zishigikira leta ya islamiste zibiba amacakubiri kuri rwa rubuga rwa facebook george pirio akorera igipolisi ca fbi yamenyesheje kuri wa kabiri ko bazokora uko bashoboye kugira babuze ibitero byoza bigana abanyamerika kandi basaba abantu kuba maso kandi bakavuga ico cose babona giteye amakenga aho baherereye igisirikare cya turukiya kimenyesha ko cyatanguye kugaba ibindi bitero bishasha by'indege ku barobere b'abakirde kuri wa kabiri indege zibiri za turukiya zagabye ibitero ku gace karimwo umugambwe pkk mu bumanuko bwa turukiya aho n'inyuma y'aho inteko z'ibihugu bya buraya na leta zunze ubumwe za amerika zitangarije ko zishigikiye ankara mu rugamba irimwo rwo kurwanya iterabwoba muri turukiya mu itangazo ryasohowe n'inteko z'ibyo bihugu kuri uyu wa kabiri bamenyesha ko bashigikiye turukiya muri urwo rugamba perezida recep tayyip erdogan wa turukiya yavuze ko inteko ziwe zitagiye, zitagiye gusubira inyuma mu ntambara yo kurwanya iterabwoba abashinzwe amategeko mu burusiya bafashe ingingo yo guhagarika gukora ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki ry'abanyamerika rikorera ku butaka bw'uburusiya iryo shyirahamwe ryagirizwa yuko rifasha amashyirahamwe yo mu burusiya kurwanya leta y'uburusiya
turagushimiye aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza turongera mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere dutangurire ku makuru avuga mu burundi aho intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini thomas perriero ari mu rugendo mu burundi ejo mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yashimikiye cyane cyane ku biganiro bishobora gutuma abarundi batunganya amatora yizewe na bose ni kuri mikoro na mugenzi wacu tabita mukamusoni mu kiganiro ambasaderi thomas perriero yahaye ijwi rya amerika i bujumbura yamenyesheje ko amaze iminsi itatu ari mu rugendo rwiwe hano mu burundi ariko abonana n'impande zose zegwa n'ibibazo biri mu burundi ni ukuvuga abaserukira leta abatavuga rumwe n'ubutegetsi abasirikare n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike iyo ntumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini yavuze ko amerika ibandanya yitaho ibijanye n'icuka kiri mu burundi na cane cane muri iki gihe c'inyuma y'amatora biboneka ko atagenze neza atabaye mu muco kandi atari yizewe na bose The U.S. government continues to have grave concerns about the precarious situation in Burundi and the conditions for democracy, and our uh, request from the beginning for all Burundians to have leta access zose to zirateye elections.
impungenge n'ingene ibintu byifashe mu burundi n'ingene ibijanye na demokarasi bimeze kandi twabonye dusaba kuva kera ko abarundi boja mu matora ari mu butungane umwidegemvyo mu mpera z'indwi heze umunyabanga wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yaramenyeje ko ibyavuye mu matora byashikirijwe inyuma y'amatora yaranzwe n'uruhagarara no kutubariza agateka k'abanyagihugu mu burundi kandi na perezida obama yarashikirije impungenge afise aho yari muri kenya mu mpera z'indwi leta zunze ubumwe za amerika zibandanya zitayeho abanyagihugu bo mu burundi nabo mu biyaga binini kandi turarindiranye igishika inyinshi zizofasha kugira ngo mu minsi indwi canke amezi ari imbere dushobore gukomeza amahoro demokarasi n'iterambere mu burundi no muri kano karere k'ibiyaga binini namubajije niba ukwinjira mu nama nshingamateka k'umunyepolitike mukuru atavuga rumwe na leta gatongwasa bizotuma ingorane ziri mu burundi zihera ambasaderi thomas perriero yanyishuye agira ati Uh, he is certainly one of many people that ari we mu met bantu with benshi and twahuye engaged with kandi on this trip, twavuganye um, but we turiko are turaraba continuing ingene that dialogue twogira and engagement ibiganiro with all n'abandi the bose stakeholders babifitiyemo in this uruhara process and kugira ngo continue tumenye to neza ko support them, tutariko turagira uh, ibiganiro ku not only matora gusa ariko ko twomenya ko n'uburenganzira bwo gushikiriza ico wiyumvira n'agateka kazina muntu byubahirijwe mu burundi niba biri uko mwibaza ko leta zunze ubumwe za amerika ziteguye guhana uburundi kubera ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu ryibonekeza intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika yagize ati Uh, we are looking at the full range of uh, turiko policy turaraba options, neza icyo including twokora muri how, politiki uh, or yacu whether harimo we ko will twobandanya continue na to politiki support dusanzwe Burundi, dufashanya uh, and canke ko also tworaba umuntu ku gatwe support kiwe other ariko twizeye ko tuzotora inyishu nziza mu gihe hamaze iminsi hibonekeza ubwicanyi mu burundi na cane cane ku batavuga rumwe na leta ni iki leta zunze ubumwe za amerika igiye gukora yishuye ati Uh, well, the U.S. government has raised, and we will continue to raise, grave concerns about any crackdown on the civil. and nk'uko leta yacu political yagumye rights yerekana of impungenge people in ifise Burundi and tuzobandanya frankly, n'ubu uh, twerekana anywhere izo around the mpungenge world.
ku bijanye no We kunigira mu believe that menshi freedom of agateka expression, k'abanyagihugu the nk'uko freedom tubigira to hirya no speak, hino ku the isi freedom of press, turemera cyane the ubwigenge bwo freedom of gushikiriza ivyiyumviro political kuja mu mashirahamwe hamwe no process, kumenyesha amakuru freedom of fear, turemera ko abantu right to bari kuriwe kuja mu expression.
bikorwa vya politike na demokarasi atabwoba bagashikiriza ico biyumvira kandi hakaba leta ikwirikiranwa ku vyo ikora hari amakuru amaze iminsi avugwa ko abatavuga rumwe na leta mu burundi nabo nyene bashobora kuba bafise ibigwanisho mbega ivyo birashobora gutuma hasubira kuba intambara mu burundi intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini avuga ko bibaraba kuko ivyo bishobora gutuma hatera intambara mu karere kose We are very concerned about the situation here. Uh, there are those who suggest that ibyo biraduteye umutima uhagaze cyane nibyo haravuga yuko igihuhusi cyaheze icyo dukeneye kumenya ni uko atangorane zo kwaduka ariko dufatiye ku byo tumaze kubona turabona ko imishamirano iguma ni myinshi turashimira imana ko ibyo bitoshika cyane cyane ko ahitanwa n'izo ntambara arabasanzwe batagira gifasha nicyo gituma twiyumvira ko leta na twebwe nyene n'impande zose ko twokorera hamwe kugira ngo turorere hamwe inzira y'amahoro n'ubumwe bw'abarundi mu gihe perezida nkuru nziza yatsinze amatora kandi obama akaba yavuze ko ayo matora atari ayo kwizera niki leta zunze ubumwe za amerika zitegekanya gukora ambasaderi thomas perriello uh, we believe that there is an urgent need for uh, resuming the dialogue um, without um, preconditions, uh, whether that's both within the country and with twibaza ko bikenewe byihuta ko ibiganiro bibandanya atagisabwe bibera mu gihugu cyangwa bifashijwe n'akarere ko twiyumvira ko ari umwanya uhambaye wo gutora inyishu ihuriyemo n'abarundi bose intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini yahagaze ahanini ku bijyanye n'ibiganiro akavuga ko leta zunze ubumwe za amerika zizokora uko zishoboye kose kugira ibiganiro bishoboke kandi abarundi bashobore kumvikana mu ntumbero yo gukinga intambara mu karere kose banashobore gutunganya amatora yizewe na bose hari umwidegemvyo ku mpande zose i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika tuve mu burundi tuje mu rwanda aho inyuma y'aho ambasade y'uburundi mu rwanda yakiriye impunzi z'abarundi zivuga ko zitorotse ikambi ya mahama kuko ngo gutahuka ku gushaka bitoroshe ambasade y'uburundi mu rwanda yabwiye ijwi rya amerika ko niyo hamara kujaho inzego z'ubutegetsi zikomeye mu burundi bazokwihutira kuganira n'ababishinzwe bagatahukana ababyifuza n'ingingo yumvikana nk'izogorana kuko abahagarariye iyo kambi y'amahama bo bavuga ko abatoroka iyo kambi ari abasumyi b'urusaku b'umugambwe sendede fdd uri ku butegetsi mu burundi kandi ngo ntibategekanya gutahuka uwo mugambwe ukiri ku butegetsi ni inkuru ya eric bagira ubusa mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ambasade y'uburundi mu rwanda yakiriye abasore batatu bari impunzi mu nkambi ya mahama bavuga ko bayiturutse kuko ngo ubuyobozi bw'iyo nkambi butaboroherezaga guhunguka ku bushake bwana alexi ntukamazina uhagarariye uburundi mu rwanda yeretse ijwi rya amerika amakarita y'abo basore bakoreshaga nk'impunzi avuga ko babwiye ubuyobozi bwa ambasade ko hari n'abandi barundi bifuza gutahuka ariko ntiboroherezwe n'ubuyobozi bw'iyo nkambi ambasaderi ntukamazina avuga ko uburundi nibumara gushyiraho inzego z'ubutegetsi zihamye nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ikihutirwa ari ukuzaganira n'ababishinzwe bakareba bifuza guhunguka bakabibafashamo nk'uko navuze yuko ari umwitwarariko wa leta y'uburundi ko abarundi bene wacu busubira mu gihugu cyabo nibaza yuko abakiri ngaha urumva bakiriwe na leta y'u rwanda twarabuse akanya kwishimira leta y'uburundi yarabuse akanya ko kuyishimira kandi twanatwishimira kuko yagize akigoro kadasanzwe kwakira impunzi zigana kujya ariko rero icyo leta y'u Burundi isaba kandi baza yuko izoronka akanya ko biganira na leta y'u Rwanda nuko leta y'u Rwanda ifatanira na HCR bukorohereza abo bose bifuza gusubira inyuma mu kiganiro twagiranye na bwana Terence Nzohabona yo kuri impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mahama ibivugwa nabo barundi ko basaba guhunguka ntibishoboke byose yabiteye utwatsi ahubwo ngo bari mu ntasi zoherezwa n'ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi kandi ngo mu magambo ye ntibiteguye gutahuka igihe cyose iri shyaka rizaba rikiri ku butegetsi icyo tuzi hano muri ino nkambi ni uko hariho abantu baje badukurikira boherejwe n'ishyaka riri ku butegetsi cndd fdd
hanyuma abo ngiyo babonye ko ibyabo biri kubiramenyekana bahita bagenda kwishikana dufate nko muri HCR bakamenyesha ko umutekano wabo utameze neza ubwo ntabwo bashoka bababwira bati nimugende babereka aho uburyo umutekano umeze bakabyigiraho hamwe na ntoza n'uhagarariye medemare n'abaje umutekano ku bijyanye n'abahunguka nta muntu aravuga ati ibyo nshaka gutanga uwo mubuzi icyangombwa icyo basaba bavuga yuko iyo proof of registration bamuhaye nareshini kadi babahaye ayisubiza hanyuma bakamureka akagenda ngaho uvuga abasoresore baba baratumwe ko mwese muba muri impunzi mubabwirwa ni turabamenya kuko nta muntu mubana ushobora kuyoberwa nta muntu yabaye imbonerakure woyoberwa mubazi ku masura cyangwa mubazi mu byo bavuga mu byo bakora ku byo bavuga ibyo bakora n'amasura urabona hano muri kigali za nyamata bari bacumbitse mu miryango bari gufata benshi umwanzuro wo gutaha hari n'abari kuva mu nkambi nk'uko nari nabikubwiye mwebwe muhagarariye izo mpunzi se mukurikije wenda n'ibyavuye mu matora muri kubitegura muti hari icyo mubitekerezaho amatora yabaye ntabwo yaciye mu mategeko ubwa mbere uwo muntu yatowe urazi ko ibwirizwa shingiro yarifashe yarihiritse amahanga ariko aremeza ko amatora yabaye neza mu mutekano no mu mahoro ntabwo ari amahanga yose ntawe ubura inshuti ah, zirafise inshuti ziriko ziramuvugira none lenibe nkiri i bujumbura umuryango ishami ryawe rikurikirana amatora bavuze ko amatora yagenze neza urumva bayishimira bonyine bakavuga ngo amatora yagenze neza kubera yuko babonye ko ba- ari bo bonyine batora atawundi muntu wundi bari ko barahiganwa ariko oni ubwayo bani kimuni yavuze ko amatora yagenze neza Ah, none umuntu yavuga ngo bat- ngo nisigaye irya ruswa se? nta matora yagenze neza kuko amatora yakozwe bidaciye mu mategeko amategeko itegeko bakoresha iyo bita ko directorale ntabwo yari yubakiye ku bwirizwa shingiro nk'uko iryo bwirizwa shingiro rihaye ubwo mwanzuro wanyu ubu twavuga ko uzaba uwuhe umwanzuro wacu nta kwihuta gutaha kuko nta mahoro nta wohora ngo amahoro yarabonetse mbega mbonera kure bya birwanisho baziha barabyubatse ku buryo umuntu yotaha ubu ariko arataha n'utabibona n'utaca yahunze nawe wahunze ico ikintu kiboneka ko gishobora gutuma umutekano muke cyangwa yaba yahunze urusoro ni ukuvuga ngo muzatahuka ariko nkuru nziza atagitegeka se mu yandi magambo ishaka senidevide ritakitu ku butegetsi kubera imigambi yayo twarayibonye yuko yari iyo kwica abantu bibayeho ubuziraherezo byagenda bite yewe tuzakomeza dushakishe leta n'iy'u rwanda niyananirwa ikatubwira yuko byayinaniye kudufata mu mugongo ibibazo bivugwa ko biri ku isonga ku gutera zimwe mu mpunzi z'abarundi gutoroka inkambi ya mahama birimo ubuvuzi budahagije ku bihumbi bisaga mirongo itatu na kimwe by'impunzi z'abarundi kutabona inkwi zo gucana zihagije n'ibindi ni ibibazo abahagarariye izi mpunzi z'abarundi bavuga ko bigenda bibonerwa umuti kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize n'amagingo ya hari abari bacumbitse mu miryango n'abari bikodeshereje mu mijyi bakomeje gusubira mu byabo mu burundi umunsi ku wundi eric bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
Hebu ya bwose waturarika yerizwa ruduhamagari none ivyo ni bito iwe je twebwe ugwa roho umugambwe wawe Eh.
uzaheza uteza imbere no gusambura igihugu cyatwibarutse ukaba utanga ibyo kutumvira inzego zirongoye umugambwe Yeah.
tusubiza n'ikata Nayo yacu ndaguha.
hanyuma tumenye kuri bo Eh.
tutavuga rumwe uti Eh, mbega umenya ngo mwateye akarangamutima k'umugambwe wacu rero n'akarangamutima ushaka ko tugira ni uguturira igihugu tuzotora mbaho tutavuga rumwe ntibagumane abarundi dutegereza gusangira uburara n'uburamu jewe baramwanje bose na babyaranje nta n'umwe dusangiye umugabo none ibi bigwanisha ushaka tubimarisha imiryango yacu nawe ubutegetsi buba inyungu yawe maduhene ahubwo ubu turabonye umwasi w'umutariwe w'amahanga dufate tumwereke twaramuhinywe gumya sigaho sigaho sigaho nk'impundasi nk'impundasi nk'impundasi mwa bahungu umwe oya aho byakabereye ni kera ubu twamaze kubona ko umwasi wacu ari udukwegera mu ntambara ndabakomeye amashyi mwa bahungu mwe ndabakomeye amashyi ni ukuri ah, ah. impundasi pima ndabaha amafaranga yose mushaka ni impundasi mbere ujya nawe ukabona utinya gupfa urakwiye kumenya ko ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka ntibayobore ugakinga uwo ari we wese atakindi urabye atari uko ari umuntu
rwaruka rw'uburundi igisigaye cyo gusambura igihugu cyatwibarutse twirinde ba sesankuyoze badukwegera mu biducanishamwo ahubwo dutere intambwe imbere mu gutegura amatora y'inzego zizoduteza imbere ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi mu rwanda ikigo giharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu center for human rights rwanda gishyigikiye umugambi uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije green party mu kirego warezemwo leta y'u rwanda ko guhindura ibwirizwa nshingiro biciye ku biri n'amategeko ico kigo cinjiye muri uru rubanza nk'inshuti ya sentare gishigikira ko ibwirizwa shingiro ritohindurwa ni inkuru yateguwe na asumta kaboyi ari kigali iri tsinda ryaturutse mu muryango wita ku burenganzira bwa muntu urihagarariye gatete thierry avuga ko bakoresheje ubu buryo ngo bagire inama urukiko uburyo rwarushaho kuzasuzuma iki kibazo cya green party ndetse no gushakisha izindi ngingo nshya green party yaba yaribagiwe kugeza ku rukiko gusa avuga ko nawe nk'umuntu winjiye muri iki kibazo afite uruhande yumva ashyigikiye nanjye nk'umunyarwanda mfite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyanjye ariko kubera ko ngitanze nanjye ngiye ngasinya petisiyo yanjye nkayitwara mu nteko haba ndi umuntu umwe udafite igitekerezo gihuye n'icya miliyoni eshatu n'igice ariko icyiza cy'inkiko ni uko nubwo bo mwaba muri miliyoni eshanu esheshatu icumi umuntu umwe ashobora kubatsinda uyu munyamategeko avuga ko yashyigikiye igitekerezo cy'ishyaka rya Green Party isaba ko itegeko nshinga ritahinduka kuko nawe yemera ko iyo ibihugu bidahindura itegeko nshinga aribyo byiza ku benegihugu bibaho mu bihugu bitandukanye byabayeho no mu rwanda ni ibintu bisanzwe bibaho ahubwo se byabaye byiza nta na rimwe nigeze mbona biba byiza ntaho nzi byigeze biba byiza uti guhindura itegeko nshinga nta na rimwe rwose kandi buri gihe abari kubikora bavuga ngo twebwe dufite ibyo tugiye gukora nibyo byiza kandi iki gihe gitandukanye n'ibindi bihe byahoze abatarabihinduye bo nabonye ibyiza byavuyemo umuvugizi w'inkiko mu rwanda inspekita itamwa emmanuel yabwijwe ijya amerika ko mu mategeko y'u rwanda uyuza mu rubanza nk'inshuti y'urukiko atamenyerewe ariko urukiko rw'ikirenga rwemeje ko nubwo amategeko adateganya uru rwego urukiko rw'ikirenga rusanga nta n'uwabuze umuntu ufite icyo avuga mu rubanza nk'inshuti y'urukiko kuza gutanga ibitekerezo bye uyu ni umuvugizi w'inkiko itamwa emmanuel ntabwo byemererwa buri muntu buri muntu wese kugira ngo ube wakwemerwa ko waba inshuti y'urukiko kimwe muri ibyo bintu ni ukuba ushaka kuba inshuti y'urukiko abifitiye ubumenyi bukwiriye akaba mu by'ukuri hari ikintu gishya ashobora cyangwa hari ubumenyi afite bushobora kungura inteko iburanisha urubanza gatete tiyeri uzitaba iburanisha ry'urubanza Green Party yarezemo leta y'u rwanda yemeza ko yaba ari ishyaka rya Green Party ibyo ribivuga bifite ishingiro ariko anavuga ko abaturage barenga miliyoni eshatu basabye ko itegeko nshinga ryahinduka mu ngingo ivuga ibya manda y'umukuru w'igihugu nabo ngo ni uburenganzira bwabo gusa gatete avuga ko ubwinshi bw'abo baturage budasobanura demokarasi demokarasi ni abaturage bagendeye ku mategeko iyo abaturage basabye ibintu ari benshi bitagendeye ku mategeko ntabwo aba ari demokarasi hari igihe inkiko zifata ibyemezo bitandukanye n'ibyo abaturage bifuza ahubwo nerekana ni nko mu rwanda bakwiye igihano cy'urupfu nyuma ya jenoside icyo gihe iyo ubaza abaturage nyuma ya jenoside ngo ngo bakorewe igihano cy'urupfu ntibari kwemerera ababiswe inshuti z'urukiko mu rubanza Green Party yarezemo leta y'u rwanda nabo bazitaba urukiko kuri uyu wa gatatu ubwo hazaba hasubuka urubanza Green Party yarezemo leta y'u rwanda urubanza rwari ruherutse gusubikwa Green Party ivuga ko abavoka bose yari yiyambaje ngo bayunganire bagiye bivana mu rubanza asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abashinwa babuharanira babitangaje mu minsi ishize abategetsi b'ubushinwa bataye muri yombi abanyamategeko n'abaharanira impinduka ijana na mirongo itandatu n'icyenda bamwe bafashwe ababa batabizi abandi bafungiwe ahantu hatazwi bose bamaze kubahata ibibazo barabarekuye abafashwe barimo abavoka bakorera ibigo bikomeye by'abanyamategeko batandatu nabo mu kigo cyitwa fenguruwi cyo mu murwa mukuru w'ubushinwa beijing cyunganira mu mategeko abantu b'ibyamamare baharanira uburenganzira bwa muntu nk'intiti ilham tuti wo mu bwoko bw'aba uwigur ubu uri muri gereza umukwabu wo guta muri yombi abanyamategeko watangiye ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa karindwi ubwo wang yu umwe mu bavoka b'ikigo fenguruwi yazimiraga yabuze amaze kwandikira bamwe mu nshuti ze ubutumwa bugufi bwa telefone zigendanwa sms ko interineti n'amashanyarazi bamaze kubica iwe birahagarara kandi ko abantu barimo bica urugi rwe kugira ngo binjire iwe ku ngufu wang yu aburanira abantu benshi bazira guharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa ubwisanzure bw'idini barimo abayoboke ba farun gong itorero ritemewe n'amategeko mu bushinwa zuji feng umuyobozi w'ikigo cy'abavoka fenguruwi nawe yatawe muri yombi azira kuburanira mu nkiko zang miyao umunyamakuru w'umushinwa wakurikiraga imyigaragambyo ya demokarasi yo muri hong kong mu bo umucamanza atigeze yumva bamaze gutabwa muri yombi harimo avoka uzwi cyane lee heping wunganira mu nkiko undi mugenzi we w'impumyi akaba n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu chen nguang cheng lee heping ahagararira mu nkiko kandi abantu benshi leta yirukana mu byabo ku ngufu leta zunze ubumwe za amerika ihangayikishijwe cyane bikomeye n'uko inzego z'umutekano z'ubushinwa zishobora kwitwikira itegeko rishya rizigenga maze zigahonyora uburenganzira bwa muntu kubera ububasha bukabije ryazihaye leta zunze ubumwe za amerika irasaba ikomeje ubushinwa kubahiriza uburenganzira bw'abenegihugu bose iyo bava bakagera no gufungura abantu bose baherutse gutabwa muri yombi bazira gusa ko baharanira kurengera uburenganzira bw'abaturage b'ubushinwa
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu mu kanya turasozera ibiganiro eh, twari twabateguriye kuri iyi saha nyamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigira imana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije aloyisi
perezida obama yarangije urugendo rwiwe muri afurika kuri wa kabiri ariko imbere yaho yaravuniye akagohe abanyafurika ko naho afurika iri kiratera imbere hakiri agahaze mu bya demokarasi idakumira mu bijyanye n'imigambi leta zunze ubumwe za amerika igiye gufashisha afurika perezida obama amenyesha ko agiye gufasha afurika mu bijyanye no guteza imbere urudandazwa kongereza umuyaga nkuba no gushyigikira abafise imigambi yo gushinga amashyirahamwe sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yamenyesheje kuri wa kabiri ko mu gihe abashingamateka ba leta zunze ubumwe za amerika batokwemeza ya masezerano yasinywe hagati ya iran n'ibihugu rutura bizotuma iran kibandanya kwigira ibyo cigombe john kerry yasabye abo bo mu mugambwe uh, john kerry yasabye abo bashingamateka umugambwe w'abarepublike biziziye inama nshingamateka ko boyemeza ati nakaryo keza turonse ko kugenzura ibikorwa bya irani ku bijyanye no gukora ibigwanisho ruhonyanganda igisirikare cya turukiya kimenyesha ko cyatanguye kugaba ibindi bitero bishasha by'indege ku ba robert b'abakiride kuri wa kabiri perezida recep tayyip Erdogan wa Turkiya yavuze ko inteko ziwe zitagiye gusubira inyuma mu ntambara yo kurwanya iterabwoba abashikirizamanza ba leta zunze ubumwe za amerika bagiriye bagirije umunywanyi wa leta ya islamike ari ku butaka bwa amerika ko yagombye kuzika mu kuzimu ibombe ku nkengera z'ikiyaga muri leta ya florida kugira aca akoresha telekomande mu kuyituritsa deparatema y'ubucamanza ya leta zunze ubumwe za amerika yamenyesheje ko uwo muntu azwi ku izina rya harlem suarez yagirijwe icyo cyaha kuri wa kabiri ko yagombye gukoresha ibigwanisho byica abantu benshi abashinzwe amategeko mu burusiya bafashe ingingo yo guhagarika gukorera ku butaka bwa bw'uburusiya ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki y'abanyamerika iryo shyirahamwe rizwi ku izina rya national endowment for democracy risanzwe rihabwa uburyo bwo gukora n'inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika ryabaye ishyirahamwe rya mbere ryirukanywe mu burusiya inyuma y'aho hahindukiye amategeko mu by'ubucamanza muri icyo gihugu mu byo byagirizwa ngo ni uko ryakoresheje ayandi mashyirahamwe y'abikorera utwabo yo mu burusiya n'amashyirahamwe adakora iby'ubudandaji mu kwanka ibyavuye mu matora yabaye muri icyo gihugu
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.